wari wadufashije kwegeranya aya makuru ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye bakorera mu ngo zabo mu birorero bikikije washington dc mu rwego rwo kwirinda ikiza cya covid 19 leta ya kongo irashinja impunzi z'abarundi gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho muri icyo gihugu umuyobozi uhagarariye impunzi mu nkambi ya rusenda we arabihakana twosanga ari impunzi zafashwe tuzitere ibyatsi hama tubwire n'abo bandi bose baba bafite icyo cyiyumviro nabo nyine bakive kuko twebwe ubwacu tuzi ko turi impunzi tutaje kurwanira igihugu cya kongo cyangwa se tutaje ko kugira imigwi igwana ngaha uwo ni emmanuel ntirampeba umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda ikiza cya covid 19 gikomeza gukwira niko ibihugu bikomeje gukarishya ingamba zo kukirwanya abakorerabushake babiri b'umuryango w'abibumbye hamwe n'abandi bantu bane bishwe barashwe muri sudani y'epfo aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhereye kuyo hirya no hino ku isi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri amerika aho amerika yongeye gutanga igihano cy'urupfu bwa kabiri muri iki cyumweru nyuma y'amasaha make urukiko rw'ikirenga rwongeye kwemeza ko wakati bagomba kwicwa wesley ira park yicishijwe umuti uterwa mu mitsi unyujijwe mu rushinge yaguye muri gereza ya leta ya indiana urukiko rw'ikirenga rumaze gukuraho intambamyi yari yashyizweho n'urw'ubujurire ejo ku wa gatatu ihagarika icyo gihano umucamanza warwo yari yavuze ko urukiko rukwiriye gusuzuma amagambo y'uwunganira uregwa wemezaga ko uwo yunganira afite amateka y'uburwayi bwo mu mutwe akaba afite n'indwara yo kwibagirwa bityo akaba adasobanukiwe ko igihano cy'urupfu azagihabwa kubera icyaha yakoze parki yakatiwe igihano cy'urupfu amaze guhamwa n'icyaha cyo kwica atemaguye umukobwa w'imyaka cumi n'itandatu muri leta ya mizuri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani nyuma yaje kwemera icyaha cyo kwica umukecuru w'imyaka mirongo inani kuwa kabiri w'iki cyumweru urukiko rw'ikirenga rwatewe utwatsi impungenge zari zagaragajwe ko umuti ukoreshwa mu kwica abakatiwe ubatera ubwoba mbere yo gupfa babura umwuka cyangwa bakumva babaye nk'abarohamye nyuma y'amasaha make rufashe icyo cyemezo daniel lewisley yabaye umuntu wa mbere wongeye guhabwa icyo gihano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ku wa gatanu w'iki cyumweru undi muntu wa gatatu wakatiwe icyo gihano azagihabwa nyuma tariki makumyabiri n'umunani z'ukwa munani umuntu wa kane akurikireho minisitiri w'ubuzima mu gihugu cya zambia yahakanye ibyaha aregwa bya ruswa mu rukiko turabibwirwa na fidel niyongabo umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu gihugu cya zambia citaru cirufya yaserutse uno munsi kuwa kane imbere y'umucamanza akaba yahakanye ubwoko bw'ibyaha bya ruswa bine yagirizwa harimwo kugura imitahe n'ayandi matungo hakoreshejwe amafaranga avuye mu buryo budaciye mu mategeko bwari ubwa mbere citaru cirufya afise imyaka mirongo ine n'indwi muri iki gihe aseruka muri sentare kuva ahagaritswe n'ikigo kijejwe kurwanya ruswa muri zambiya mu kwezi guheze hamwe yo kwagirwa n'ivyaha yagirizwa ashobora gupfungwa imyaka igera kuri itanu ihagarikwa rya cirufya ni igipimo ku kwiyemeza kwa leta ya zambiya ku vyerekeye umuhango wo kurwanya ruswa mu gihugu ni mu gihe ibihugu vyo mu mahanga zambiya ifitiye amadeni akomeye biriko bikwirikiranira hafi ukugena abategetsi b'ico gihugu bariko bavyifatamwo ku bijanye no gushira ibintu mu buryo mu gihugu ivyaha cirufya yagirizwa vyakozwe mu kiringo kiri hagati y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abakorerabushake babiri b'umuryango w'abibumbye n'abandi bantu bane bishwe barashwe muri sudani y'epfo fidel niyongabo arakomeza abo bakozi babiri biciwe hamwe n'abandi bantu bane bariko bafasha mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bo mu mugwi utazwi cabaye mu ntango z'iyindwi iyo nkuru yatangajwe no musi wa kane na Mohamed Ag Ayoya ajejwe ibikorwa vyo gutabara mw'ishirahamwe ONU muri Sudani yo mu manuko abantu bitwaje ibigwanisho barashe abo bagira neza bakorera ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara igihe bariko bafasha abanyagihugu benshi muri bo abapfasoni n'abana izina ry'iryo shirahamwe ntiryatangajwe igitero cabereye mu gisagara citwa Pajut kiri mu ntara ya Jonglei yabereyemo ubwicanyi hagati y'ubwoko butandukanye bwahitanye abantu amajana n'amajana muri uyu mwaka abandi ibihumbi n'ibihumbi barava mu zabo sudani yo mu mpanuko ni kimwe mu bihugu byo ku isi abakozi bajeje gutabara bashobora kugira ibibazo bikomeye cyane bishobora no kubaviramwo kwicwa ivyo naho ingwano yamaze imyaka itanu muri ico gihugu yarangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani benshi mu bicwa nk'uko vyagenze mu gitero cabaye ku munsi wa mbere w'indwi abanyasudani yo mu mpanuka
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm 88 n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru ntimwibagirwe no kudusanga kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu rwanda aho uwahoze ari minisitiri w'intebe pierre damier habumuremyi yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa kacyiru aburana ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bumurega icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye n'icyaha cy'ubuhemu ibyo byose arabihakana nk'uko tubibwirwa na asumuta kaboyi wari uri mu rukiko bwana habumuremyi yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu gihe cya saa tatu za mu gitondo yaje mu modoka ifunze hose isanzwe itwara abagororwa ba ribu yarimo imyuma yambaye kositimu ifite ibara ry'ivu afungishije amapingu ku maboko yari kumwe n'abapolisi bari bamurinze n'abandi benshi yasanze ku rukiko bari bashinzwe kwereka abantu uburyo bicaramo batandukanye birinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona habumuremyi pierre damiye wabaye minisitiri w'intebe w'u rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe kugeza bibiri na cumi na kane aregwa ibyaha birimo icyo gutanga sheke zitazigamiwe n'icyaha cy'ubuhemu ibyaha akekwaho kuba yarakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ari umuyobozi wa kaminuza yashinze ya christian university of rwanda bwana habumuremyi usanzwe ukuriye urwego rushinzwe intwari z'igihugu mu rwanda yaburaniye ku rukiko rw'ibanze rwa kacyiru ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ni urubanza rwitabiriwe cyane n'ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu n'ibikorera hanze ubwinshi bw'abanyamakuru bari bitabiriye iri buranisha bwakuruye impaka mu rukiko abunganira pierre damier habumuremyi basaba ko umukiriya wabo yaburanira mu muhezo basobanuye ko ibyaha habumuremyi akurikiranyweho ari ibyaha bisanzwe ariko urubanza rwe rwamamajwe cyane mu bitangazamakuru kugeza no kuri radiyo y'igihugu aba bunganizi bagaragaza ko hari ibinyamakuru bimwe bisa n'ibyamaze gucira urubanza umuremyi bagahera bemeza ko mu kwiregura kw'imbere ya kamera ataba yisanzuye abavoka babiri bunganira umuremyi banavuze ko umukiriya wabo afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutima ko atabasha kwisobanura za kamera zimwuzuranyeho ubushinjacyaha bwasobanuye ko nta mpamvu uru rubanza rwajyanwa mu muhezo ubushinjacyaha bwasabye ko niba umuremyi afite ikibazo cy'ubuzima yasaba isubikwa ry'urubanza akabanza kwivuza izi mpaka zatumye inteko iburanisha ihagarika urubanza ijya kwiherera ngo ifate umwanzuro nyuma y'isaha irenga umucamanza yinjiye mu cyumba cyaburanishirizwagamo umucamanza yanzuye ko urubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu ruhame ubushinjacyaha nibwo bwahawe umwanya kugira ngo buvuge ibyo bushinja umuremyi busobanura ko bumukurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiwe n'icyaha cy'ubuhemu bwavuze ko haba umuremyi nka perezida n'uhagarariye kaminuza ya christian university of rwanda hari sheke zigera kuri esheshatu zifite agaciro ka miliyoni zirenga ijana na mirongo irindwi yagiye aho abantu banyuranye bajya gushaka amafaranga muri banki bagasanga nta faranga afite kuri konti ye cyangwa iya kaminuza ubushinjacyaha buvuga ko habumuremyi hari isoko rya miliyoni cumi n'ebyiri n'igice yatanze ryo kugura mudasobwa makumyabiri rwiyemezamirimo agasabwa gutanga ingwate ya miliyoni icumi ariko nyuma yo kugemura ibikoresho ntiyasubijwe ingwate yari yatanze ntiyanishyurwa amafaranga yari yakoreye ubushinjacyaha bwavuze ko rwiyemezamirimo yishyuwe miliyoni eshanu gusa ntiyasubizwa n'ingwate ye ingana na miliyoni icumi yari yatanze aha akaba ariho bahera bavuga ko habumuremyi yakoze icyaha cy'ubuhemu ubushinjacyaha busobanura kandi ko habumuremyi mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha atigeze ahakana sheke yagiye atanga ndetse ko yemera ko nta n'amafaranga yari kuri konti ubushinjacyaha bukemeza ko bwana habumuremyi yavugaga ko bitari ngombwa ko izo konti zigira amafaranga kuko sheke yazitangaga nk'ingwate mu byo bita mu gifaransa garanti habumuremyi ahawe umwanya wo kwiregura yavuze ko abo bakoranye bose yaba abo yatse amafaranga yaba bagemuye ibikoresho kuri kaminuza bose bagiranaga amasezerano agaragaza uburyo azagenda bishyuramo yasobanuye ko yongeye kwandikira ba rwiyemezamirimo bakoranaga abasaba ko bakongera gukorana andi masezerano kuko atari yabashije kubona ubwishyu kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda metre kayitare jean pierre umwe mu bunganira habumuremyi yabwira urukiko ko habumuremyi yakwiriye kurekurwa hanyuma ubushinjacyaha bugasigara bukurikirana christian university of rwanda kuko ariya mafaranga yose atayashyiraga mu nyungu ze bwite yasobanuye ko nta kintu na kimwe kigaragaza ko habumuremyi yari afite ubushake bwo gukora icyaha ubushinjacyaha bwasobanuye ko bigaragara neza ko ishuri ari irya habumuremyi kuko afitemo imigabane ingana na mirongo itandatu ku ijana umuhungu we akagiramo mirongo itatu ku ijana naho umuyobozi wa kaminuza akagira icumi ku ijana bivuze ko kuba ari umunyamigabane mukuru bisobanura inyungu yari afite mu gutanga izo sheki bityo bumusabira kuba yakurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mu gihe bugikomeje iperereza habumuremyi yasabye urukiko ko rwamurekura agashakisha uburyo yakwishyura abo abereyemo amadeni yavuze ko iyi kaminuza ifite aho yatanze ingwate muri banki kandi umwenda usigaye muri iyo banki akaba ari muto cyane yasabye urukiko ko rwamurekura akajya kugurisha iyo ngwate yari yaratanze muri banki akishyura banki amafaranga yari asigaye akishyura n'abandi bose abereyemo imyenda yabwiye umucamanza ko ibyo byashoboka mu gihe yaba adafunze bityo ko mu gihe yaba afunzwe nta myanzuro y'inama y'ubutegetsi yabaho habumuremyi yavuze ko atari umuntu wo guhunga ubutabera yaba ari ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha igihe bwamushakishaga bwaramubonye kandi yijyanye yavuze ko pasiporo yifitwe n'ubushinjacyaha hamwe n'ubugenzacyaha ndetse na telefone ye bayitwaye uyu wahoze ari minisitiri w'intebe habumuremyi yanongeyeho ko afite uburwayi bw'umutima kandi ko afite ikibazo cy'ijisho bamubaze ndetse akaba yagaragaje impapuro zo kwa muganga ku buryo agomba gufata umuti umunsi ku munsi yavuze ko ijisho risaba gukorerwa isuku cyane kandi aho afungiye iyo suku ikaba itagaragara byongeye kandi yagize ati habazwe ijisho rimwe kandi asabwa kuzajya kubagisha irindi bityo ko mu gihe cyose yaba afunzwe ibyo byose bitashoboka metre kayitare yavuze ko habumuremyi nk'umuntu wagiriwe icyizere n'igihugu kugeza ku mwanya wa minisitiri w'intebe yari akwiye gukurikiranwa adafunzwe yavuze ko kumufunga ari ukwimana amahirwe yo gushaka amafaranga yo kwishyura abo kaminuza yayoboraga ibereyemo umwenda nabo ubwabo bikaba ari ukubima amahirwe yo kwishyurwa ubushinjacyaha bwavuze ko kuba habumuremyi yaragiriwe icyizere n'igihugu bidakuraho ko yakurikiranwa bwashimangiye ko ahubwo ibyo yakoze bitari bikwiye ku muntu w'umuyobozi aho bwavuze ko busanga ari ibintu bikomeye kuko aba arimo gukoresha icyizere yagiriwe n'igihugu mu nyungu ze bwite bwavuze ko kumurekura bidasobanuye ko azishyura ababereyemo umwenda ahubwo ko bazakomeza kuririra mu myotsi ubushinjacyaha bwavuze no ku ngingo yo kurekurwa kuko arwaye busobanura ko muri gereza abantu bavurwa bwongeyeho ko habumuremyi yarezwe kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka agahabwa igihe gihagije cyo kwishyura ntabikore rusobanura ko arekuwe ubu atari bwo yabasha kwishyura nyuma yo kumva impande zombi urukiko rwavuze ko ruzatanga umwanzuro ku gufungwa cyangwa gufungurwa by'agateganyo kuri bwana habumuremyi pierre damiye ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi isa kumi za nimugoroba asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kaboyi ihuriro rirwanya ikwirakwizwa ry'ibirwanisho bito mu karere k'ibiyaga bigari merpd mu magambo ahinnye y'igifaransa ryatangiye ubukangurambaga bwo kubirwanya cyane cyane muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya covid cumi n'icyenda ubwo bukangurambaga buzamara iminsi ine bwatangirijwe muri uganda kuri uyu wa kane bukazabera mu bihugu bitanu bya afurika y'uburasirazuba na repubulika ya demokarasi ya kongo pierre claver niyo nkuru arakomeza inzego z'umutekano mu gihugu cy'ubuganda zemeza ko zimaze kwakira amadosiye arenga ibihumbi bine y'amatati yo mu ngo n'imiryango yabaye kuva mu kwezi kwa kabiri ikiza cy'umugera wa korona kimaze kwibonekeza muri izo harimo ubusuma ubwicanyi gufata abagore ku nguvu no kunyuruza abana inzego z'umutekano zemeza ko hagiye arakoreshwa n'ibigwanisho bito bito bicira umuriro n'ikambi y'impunzi na kivare iri muri icyo gihugu nayo nyine ntiyasigaye inyuma umwe mu mpunzi z'abarundi arongoye abandi yabwiye ijwi ry'amerika ko hari abagabo batari bake bataye abagore babo bakaja kwironderera ubuzima mu bisagara yamara haribonekeza n'abagore bataye abagabo kubera ubukene bwatewe n'ikiza c'umugera wa korona catumye abantu badasubira gusohoka ikambi kugira baje guca ingero nk'uko izo mpunzi zibivuga hakiyongera ko rero ubusuma n'ubwicanyi bubera muri iyo nkambi impunzi zitatu z'abarundi ziramaze gutorwa ibiziga atawuzi uwabishe kuva mu kwezi kwa kabiri aha hose bamwe mu mpunzi berekana ko hakoreshwa n'ibigwanisho bito bito urunani rurwanya ivyo bigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini MIRPD Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement mu gifaransa rubona ko ayo mabi ari menshi kandi ko yagiye aribonekeza no mu bindi bihugu rumenyesha ko arico gituma rwatangurira isekeza ryo kurwanya ingaruka mbi zikomoka ku ikoreshwa ry'ibigwanisho mu ngo n'imiryango muri iki gihe cikiza c'umugera wa korona jean claude sinzinkayo atwara urwo runani mi rpd bose bategetswa kuguma mu ngo ivyo vyatumye abantu badashobora kuronka umwimbu n'amikoro make hamwe n'ubukene mu buzi bwa misi yose ka ndetse no mu bidandazwa murumva ko kandi iyindi ngaruka ari uko abantu batari bamenyeranye kwirigwana umunsi ku wundi ni ukuvuga nka hagati y'umudamu n'umushingantahe wiwe n'abana baharurana kw'amakosa ivyo vyose rero biri mu vyatumye ico gikenye co mu ngo ciyongera tuvuge ko harimwo n'ibiboreza ibiyayuramutwe kuko ivyo onye hari ababinwa mu kwidoroga bibaza ngo ni ukugira ngo biyobagize ibibazo biriko birazanwa n'aka karanda iryo sekeza ryatanguye kuri uyu wa kane ribera mu bihugu bitandatu ari vyo ubuganda urwanda uburundi tanzania kenya na congo mirpd ryafatikanije n'ihuriro ryo ku isi rihuza abagwanya ibigwanisho bito bito raison d'action internationale sur les armes légères mu gifaransa ayo mashirahamwe asaba abategetsi batwara ivyo bihugu kudafata minenegwe izo ngaruka mbi zikomoka ku kiza c'umugera wa korona zishobora gufata intumbero y'umutekano muke tukaboneraho guca dutera kamo rero e, amareta ko vy'ukuri yogerageza gutunganya imigambi yihutirwa izofasha abantu kugira ngo bashobore kumenyera ubuzima budasanzwe bagiye kwinjiramwo inyuma y'iki kiza ca korona e, ishobora kuzana umwimbu vuba vuba na cane cane nk'imigambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi bize bishobore gufasha mu ngo n'imiryango ikindi twokongera ko nuko imanza z'ubugeni n'izindi bohindura uko bahora bazikora kugira ngo uburyo bahora bakoresha bugabanuke rwose bareke gusesagura ko vy'ukuri murabona yuko iki kiza ca korona kizosiga imvune itari nto mu bijanye n'ivy'ubutunzi ibi vy'agacinyizo canke igikenye co mu ngo n'imiryango birashobora kuvyara amabi ava ku bigwanisho bicira umuriro ni mu gihe kandi abagore n'abana nabo aribo bazi ubwa mbere mu bantu bahitanwa n'amabi akomotse kuri ivyo birwanisho muri iryo sekeza hariko harakwirakizwa n'udutabo turimwo impanuro zitandukanye n'ingendo zikwiye gukurikizwa n'abanyagihugu kugira ngo birinde ayo mabi iyo depliya izokwiragizwa mu mice itandukanye kugira ngo abantu babone ukuntu bo kwihanganira ibibazo turimwo nanone musanzwe muzi neza yuko ibibazo byazanywe na korona ntibiraba umugabo ntibiraba n'umugore ni ibibazo twese byadushikiye giturumbuka ari naho haho tuvuga tuti nta n'umwe yoga akwiye gufata ingaruka mbi ziko zirazanwa na korona ari iz'ubukene cyangwa amikoro make ngo zihave zimutuma aza gukoresha cya gikenye mu rugo iwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yari yagabishije ko amaleta atandukanye yo ku isi yohagabira kuko ikiza c'umugera wa korona gishobora guteza umutekano muke pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika urakoze pierre claver niyo nkuru tuje muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ubutegetsi bushinja impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda mu burasirazuba bw'icyo gihugu gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho iri mu ntambara mu misozi miremire ya minembwe na kamombo ibi byatangarijwe mu nama y'umutekano idasanzwe yateraniye mu rusenda iyobowe n'umuyobozi wa segiteri ya tanganyika vedaste ngabo yabikurikiranye nyuma y'amakuru amaze iminsi anyura ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu maraporo atandukanye y'amashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya fizi avuga yuko muri iyi nkambi ya rusenda hari abagwanyi bakorana n'imitwe y'inyeshamba z'abakongomani ya gumino na mayimayi imbere y'abaserukira impunzi n'imbere y'abasungusungu ndetse n'imbere y'abayobozi ba segiteri ya tanganyika inzego zishinzwe umutekano za rejima ibihumbi bitatu magana atatu na gatanu ikorera mboko zavuze yuko hari abarundi bamaze iminsi bafatirwa mu mitwe yitwaje ibigwanisho bavuga yuko baba bavuye mu nkambi ya rusenda muri abo harimo abagwanyi bane ba gisiga bafatiwe kabumbe bavuga yuko bari bavuye mu nkambi ya rusenda abandi batandatu nabo bafatiwe swima tariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aya makuru y'uko hari impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda zifatirwa mu migwano imaze iminsi ibera kamumbo na minembwe yemezwa n'umuyobozi wa segiteri ya Tanganyika John Mulondani umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi Emmanuel Ntirampeba atangazwa yuko batewe impungenge n'uko inkambi yabo yicara ishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kandi atari byo haba umuntu wo muri sosiyete sivile ari izi ntuze zihara- zidaharanira intuze za politike batwemeje yuko mu ikambi habamwo abaroberi haba abashinzwe umutekano mu manama bagiye bagira hatandukanye bakavuga ko mu ikambi dushyigikira abagwanyi cyangwa se abantu bagira nabi ariko ibyo rero nk'umuntu ufise ubuzima ufise intuze uragira ubwoba ku mwanya uwo ari wo wose ushobora gusanga ikambi ibomowe mu buryo bw'uko leta ishobora gufata ingamba ikatwirukana cyangwa ugasanga n'abandi bantu barateye ikambi mu rwego rwo konona ariko by'ukuri abantu bafite ubwoba mbere hari n'abo bishika ukumva iyo byakomeye babwiwe amakuru baronsa amakuru mbere no kuja gusaba indaro hanze y'ikambi bakagenda twe rero ku bwacu twerekanye neza yuko kubwo ayo makenga twashatse guheza yuko by'ukuri inzego zijeje umutekano zokora ibishoboka byose mbere bamwe bafashwe ari nk'abagwanyi babazane babacire um, imanza ngaha imbere y'impunzi zose natwe tubone by'ukuri ko ari impunzi zafashwe kuko natwe turafise amakenga kuko twebwe ubwacu iyo turabanye tubona twese turi ngaha impako hari impunzi zafashwe izo nazo twosanga ari impunzi zafashwe tuzitere ibyatsi hama tubwire n'abo bandi bose bo bafise ico ciyumviro nabo nyene bakiveko kuko twebwe ubwacu tuzi ko turi impunzi tutaje kurwanira igihugu ca kongo canke se tutaje ko kugira imigwi igwana ngaha mu rwego rwo kurushaho kubumbatira umutekano w'impunzi umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri fizi jole mupepe yavuze yuko impunzi izerekana ahisha ibigwanisho mu nkambi izahabwa idolari mirongo itanu cyakoze n'ubwo biruku zimwe mu mpunzi zari muri iyi nama y'umutekano zisanga bamwe muri abo barundi bitwa ko ari abagwanyi bashobora kuba ari abahinzi baba bafatiwe mu mirima iyo baba bagiye guhingiririza kugira ngo babone ibyo bagaburira abana claude kubwimana yari muri iyi nama y'umutekano seneri yaratubujije ko two- tutogenda kure y'inkambi ariko mu gihe tugumye hano mu nkambi abana biri ko biboneka ko bariko barapfa n'abantu bakuze bishwe n'inzara bigatuma rero umuntu akaba hano mu nkambi enye yavuze ati reka mpfume ngenda sinzi niyo ndoye aho nza gusanga akazi niho ndagakora kugira abana bare- ndebe ingene noba- nobacungura yamara gushikaho hari igihe inzego z'umutekano z'aho hantu zimufata zamubaza ati wowe urinde akavuga ati genda umurefije mugabo bivanye n'uko aka karere turimwo Eh, bama bavuga yuko ari akarere kagoye cyane mu bintu by'intambara kuva kera bamara kumufata bagaca bavuga ati uri umuroberi ukorana n'abaroberi kazomva bari kure baza barinforma ngo twafashe umuroberi w- kandi yavuze ko ari umurefije avuye mu nkambi ya rusenda kandi atari ibyo ariko gusa yaragiye kwirondera ic- icajya mugabo kuko hariho amamezire severe ayaba inzego z'umutekano zifata mu gihe ziba ziri mu bihe bigoye eh, by'intambara biceboneka yuko umurefije yari abirimo ariko nta munsi n'umwe turabona bazanye umurefije ngo yafatanywe ikigwanisho kuva twinjira muri ino nkambi iyi ni imyaka itanu bamwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje ibigwanisho ishinjwa gukorana n'impunzi z'abarundi zo mu rusenda bahakana aya makuru koroneli shaka nyamusaraba ni umuyobozi wa gomino ku ruhande rw'umutwe w'inyeshamba z'abamayimayi nazo zihakana gukorana n'impunzi z'abarundi ahubwo bashinjiriza impunzi gukorana na gomino na twigwaneho nk'uko byemezwa na generale bwira mutetezi kibukira uvuga nuko n'uyu munsi abo bagwanyi bateye mu gipupu vedaste ngabo bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara wa Kivu y'epfo tujye mu burundi aho nyuma y'itabwa muri yombi rya terasi mushano umuvugizi w'ishyirahamwe esi jenoside icira uyu munsi yagejejwe ku biro by'inyamiramabi bihagarariye ubushinjacyaha muri bujumbura mu kanya gashize mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye n'umunyamategeko umwunganira remi kururu atangira yemeza ko yarekuwe Ngo aya makuru niyo yarengutse ari kumwe n'ubuserukira ishyirahamwe asite jenoside kiremoso ubuserukira imbere y'amategeko hanyuma bari kumwe bamutumye ko azana amategeko agenga iryo shyirahamwe no kuzana ordonance d'agrema rwandiko rwerekana ko bemewe imbere y'amategeko ibyo babatumye bazoheza babitange ejo ariko iryo shirahamwe rimaze igihe rikora izo nzandiko n'ibyo basaba nti byaba bisanzwe bizwi ko ari shirahamwe ryemewe yego iryo shyirahamwe riremewe n'amategeko kuko ryatanguye haheze igihe kirekire sinibuka umwaka uwo ari wo ariko ni nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu igihe yahagarikwa ku munsi wa kane amakuru yadushikiriye yavuga ko yari yagirizwe ko yahungabanije umutekano w'igihugu ico caha n'ubu bakimwagirije oya ico caha ntaco bakimwagiriza ubu baramurekuye ntaco bamwagirije mugabo bamusabye ko yozana ivyemeza ko iryo shirahamwe rifise uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro hari amakuru avuga ko atari irya mbere apunzwe cyangwa atawe mu mvuto mwobisigura icyo gihe byabaye hari isano bifitaniye ibyabaye muri iki gihe yego bari bamaze kumubaza ku bijyanye n'iryo shyirahamwe nyine ase jenoside kiri imoso abasigurira intumbero imigabo n'imigambi ya ase jenoside kiri imoso ryari rya mbere abibazwa ku bwanyu mwibaza ko ari iyihe mpamvu yatumye ahagarikwa ku munsi wa kane w'indwi iheze ku bwanyu impamvu twibaza ni uko bamuhagaritse umunsi bariko bagira umunsi mukuru w'abagirizwa ihonyabwoko ryo kuri kaminuza hanyuma abamenyeshamakuru bamurondera kugira ngo baronke inkuru itanzwe n'abantu bose inkuru ekiribure kano bivuga mu gifaransa mu kurangiza mwabuze ibyo babatumye byerekana iryo shirahamwe ase jenoside byerekana ishingwa ryabyo byerekana bari ishyirahamwe ryemewe muribaza izo nzandiko muzitanze ikihe mwiteze inyuma y'izo nzandiko muribaza ko ibintu bizoja mu buryo ku mukiriya wanyu twe twiteze ko bazoca bajijuka babone ko iryo shirahamwe rikora ku mugaragaro rifise amakaratasi yemewe n'amategeko y'igihugu c'uburundi gushika uyu munsi turabashimiye cyane murakoze turabashimiye nanje tugaruke mu rwanda mu gihe leta ikomeje gukomororera bimwe mu bikorwa byari byarahagaritswe kubera covid cumi n'icyenda abatuye n'abakorera mu mujyi wa kamembe barashima ko nabo bongeye gukomorerwa ariko bakagaragaza inzitizi zishingiye ku kuba akarere ka rusizi kakiri mu kato abo baravuga ko bizabagora kubona ibicuruzwa basanzwe bakura i kigali no mu bindi bice by'igihugu umunyamakuru wacu temisito mutijima yakurikiranye inkuru umwanzuro wo gukomorera ibikorwa by'ubucuruzi n'indi mirimo ikorerwa imbere mu karere ka rusizi uri mu yaraye itangajwe n'inama y'abaminisitiri mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira uwa kane ni umwanzuro wakiranwa akanyamuneza ku bari basanzwe bakora iyo mirimo abo barimo n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bari bamaze hafi amezi ane badakora ubuzima bwari bushaririye benshi muri bo twahuye n'uburibwe turihangana isi iratubabaza turihangana nta kundi twari kubigenzanya ariko twanezerewe cyane kabisa kuba leta y'u rwanda yarwizeho tukaba turi gukora muvomo zose nta kibazo kuba leta yadutekerejeho nyine kuvuga ati aba bantu nabo bagiye kwicwa n'inzara mu rugo nkatwe dufite imiryango burya ni ibintu biba bikomeye cyane kuba yenda umuntu asubiye mu muhanda akabona nk'isukari yenda y'abana bari ubuzima burakomeza bisanzwe nta kibazo twaba tumaze amezi ane mu rugo tutakanagira mu muhanda ariko twishimira ukuntu nyine bongeye kudusubiza mu muhanda aba batwara abagenzi kuri moto mu karere ka rusizi bakavuga ko biteguye gukora bashyira mu bikorwa amabwiriza agenga uwo murimo mu birebana no gukumira ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ubu nyine tugiye gukora dufata ingamba ikintu tugomba gukora cya mbere ni ukwambara agapfukamunwa neza twageze hano mu mujyi batujyana mu nama badushishikariza ko tutemewe gushyiraho umugenzi tutamuhaye umuti wa sanitayiza wo gushyira ku ntoki n'undi wo gupuriza muri kasike hari imiti dufite aha ngaha uyu nguyu ni uwo gutera ku ntoki mbere yo kumuha hanyuma uyu nawo uwupuriza hano mu ikasike igihe ugiye kuyimuhereza hanyuma rero ugomba kureba neza nimba yambaye agapfukamunwa yakambaye neza ndetse afite n'undi umwenda ku mutwe ukingira ikasike kugira ngo idahura n'umubiri ku rundi ruhande ariko nubwo ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo byasubukuwe imbere mu karere ka rusizi na n'ubu ingendo zihuza aka karere n'ibindi bice by'igihugu ziracyabujijwe bivuze ko n'ubundi kakiri mu kato uretse guma mu rugo yavanyweho icyo rero kigakomeza kuba imbogamizi cyane cyane ku bakora imirimo y'ubucuruzi bakenera kujya kurangura mu murwa mukuru kigali ntabwo bitworoheye mu bintu by'ubucuruzi kuko turangura i kigali batarafungura i kigali ngo twongere dusubire i kigali twongere dushakeyo tujye kurangura ibicuruzwa mbese ubuzima burahagaze ariko wenda mu minsi iri imbere bamaze gufungura wenda abantu bazongera bakagaruka mu isoko ubuzima bukongera bugakomeza nk'uko byari bisanzwe muri rusange uretse mu bice bikiri mu kato ndetse n'ibiri muri guma mu rugo ahandi bigaragara ko amabwiriza arebana na covid cumi n'icyenda arimo kugenda yoroshywa hirya no hino mu gihugu nk'insengero zemerewe kongera gufungura ariko zibanje kubiherwa uruhushya n'inzego z'ibanze izo nazo zikajya zitanga izo mpushya zigendeye ku mabwiriza agomba gushyirwa ahagaragara na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ibikorwa bigifunze kugeza ubu ni imipaka amashuri inama zihuriza hamwe abantu benshi utubari cyo kimwe na siporo zihuza abantu benshi temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye hamwe n'abagenzi